Iyi ni radiyo y'ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza mwese nshuti turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu itariki zibiri ukwezi kw'icumi mwaka wa bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na frederic nkundikija mu gihe leta y'uburundi ivuga ko itazigira yemera gukorana n'umurwi wa onu utohoza ivyaha vyoba vyarakorewe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bamwe mu nyapolitike bayisaba kwemerera uyu murwi kwinjira mu gihugu kurangura ico gikorwa iyo rero uzitiye ukazibira hari ibintu uba wiyakiriza leta kandi mpora numva ivuga ngo uwo mugwi wakoranye n'abo hanze none uzibire wongere uvuge yuko uriko urakora n'abakugwanya uyo ni gaspar akobako umuvugizi umugambwe sendede utavuga rumwe na leta y'u Burundi iyo ngingo haniniya yarondera gusubira kongera ikindi kiringo uyu mugwi urongowe na dudu diyen iboneka yuko yahawe akazi eh, ko kuzana ubundi bukoroni mu gihugu c'u Burundi uyo nawe ni martin n'ivy'abandi umushikiranganji ajejwe agatekakazi na muntu avuga ku vyerekeye kongera ikiringo umurwi w'abahinga ba onu bajejwe gutohoza ivyaha vyoba vyarakorewe mu burundi iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye abantu mirongo ibiri na batanu bari mu murwi w'abagwanyi bagwanya leta y'u rwanda bafatiwe mu gihugu ca kongo barengutse imbere ya sentare ya gisirikare uyu munsi mu rwanda hamwe n'inkuru ivuga ku runani rw'abashikirizamanza b'abarundi bakurikirana ivyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu kavibe rwateye akamo gasaba abarundi babona ko agateka kabo kahonyanzwe kwitura sentare nyafurika ijejwe agateka kazi na muntu turazigaruka ko mu kanya kari imbere aya makuru tuyahereye mu rwanda aho sentare ya gisirikare y'inyamirambo yatanguye kuburanisha abantu mirongo ibiri na batanu baregwa gukorana n'umwe mu mirwi y'iterabwoba mu guhungabanya umutekano w'u rwanda abo bantu bose bari mu murwi urongowe na majoro habibu madatiro ngo bafatiwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo igihe baterwa n'ingabo za kongo maze mu kwezi kwa gatandatu bakarungikwa mu rwanda turi kumwe na mugenzi wacu asumuta kabuyi yishikiye ahabereye urubanza asumuta mwiriwe neza
mwiriwe neza fredi mutubwire asumuta abo bantu bose urwo rubanza rwagenze gute vyari vyifashe gute aho inyamirambo
inyamirambo rero umutekano wari urinzwe mu buryo bukomeye cyane aba bantu baje mu mamodoka abiri hari amapikipiki y'abasirikare bashinzwe umutekano babakikije bagenda bavuza mbese ubona ko ari nk'abantu bari bari muri korutege ikomeye cyane bageze rero nyamirambo mu gihe cy'amasaha yine n'igice hafi saa tanu hanyuma bagenda babakuramo bari bambaye amapingu usibye uyu majoro habibu waje kwinjira nyuma kuko muribuka ko yari yararasiwe muri congo aracyafite igisebe kinini cyane akaguru ke karimo ibyuma yaje rero mu maboko y'abasirikare bamufashe bamurandata bamwicaza ku ntebe ya wenyine urubanza rumaze gutangura abo bantu bagirijwe iki
abo bantu bagirizwa ibyaha bine harimo ubugambanyi ku cyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho harimo icyaha cyo kugirana umubano n'izindi nzego za leta zo mu mahanga hagamijwe nyine gusoza intambara harimo ndetse no kurema umutwe w'abagizi ba nabi
abo bantu bobo bavuga iki kuri ibyo birego bagirijwe hari ikintu baba bashikirije mbega bari bafise n'ababuranira oya nta muntu n'umwe wari ufite umwunganira yemwe n'umucamanza yababajije atese muraburana mutunganiwe habibu uyoboye navuga ngo uyoboye iri tsinda niwe wavuze ati twatunguwe ariko nyuma yo kuvuga ko yatunguwe avuga ko yaburana nta kibazo nta muntu rero ubunganiye ariko nta nubwo bigeze babona umwanya wo kwiregura kuko kuva mu gitondo muri ayo masaha mu masaha atanu kugeza mu kanya saa kumi n'imwe n'iminota irenga bari bagishinjwa ibyaha buri wese agenda avugwa ibyaha aregwa n'ukuntu babikoze uko babikoze bari mu mashyamba ya kongo hanyuma bakaza gufatwa n'ingabo za kongo zikabafata mu kwezi kwa kane hanyuma mu kwezi kwa gatandatu bakoherezwa mu rwanda rero umunsi wabo wo kwiregura bavuze ko uzaba ejo mbe abo bantu bose ni abanyarwanda
ni abanyarwanda benshi nka makumi makumyabiri na batanu abanyarwanda ni nka makumyabiri harimo n'abarundi batatu ndetse n'umugande asumuta tuzagutera akamo tubwire ukuntu urwo rubanza ruzoba ruriko ruragenda ejo wakoze murakoze cyane urakoze reka dukubitire mu burundi naho aho leta ivuga ko itazo kwigira yemera gukorana n'umurwi wa onu ujejwe gutohoza ibyaha byoba byarakozwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yamara bamwe mu banyapolitike bayisaba kwemerera uyu murwi kwinjira mu burundi gutohoza ibyaha ngo kuko ariyo nzira yonyine yo kurangiza eka yo kugaragaza ko ataco leta yiyagiriza umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu asigura ko ibihugu byinshi byamaze gutahura ko uyu murwi ari igikoresho cy'ubumwe bwa buraya n'inkuru ya eloge wirikaneza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu cya kenya gaspar kobako umuvugizi w'umugambwe cndd uri mu itavuganwe n'ubutegetsi asanga umugwi wawe utohoza ku burundi n'ubu ugikenewe hano arabisigura hariho abantu babura ababo mu gihe umuntu adatashe wari umwiteze yagiye mu gitondo hanyuma ukabona saa sita ku mugoroba ntaje aca yibaza ati uwo muntu yagiye hehe raba izi ntambara ziri hagati y'umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe seneri ku bwacu leta y'uburundi yo kwiyorosha ikugurura imiryango y'urwego mpuzamakungu onu kuko uburundi buri muri onu nta kundi ibyo bugenda naho buri muri onu leta yabwo yemeza ko itazopfa yemereye abagize uwo mugwi guhonyora ku butaka bw'uburundi canke gukorana nayo martin ivy'abandi umushikiranganji ajejwe agateka kazina muntu mu burundi leta y'uburundi rero ntizigera ikorana n'uwo mugwi washyizweho ku gikenye c'ubumwe bwa buraya kandi twibutsa yuko iyo ngingo haniniya yarondera gusubira kongera ikindi kiringo uyu mugwi urongowe na dududiye biboneka yuko yahawe akazi ko kuzana ubundi bukoroni mu gihugu cy'u Burundi ariko ibintu twibaza yuko bitagishoboka muri kino gihe ari indodo ibyo nta n'umwe byotera ubwoba kuko bamwe bariko barabikora uburundi nabwo n'abarundi tuhaguma duhagaze uko biri kose bwanakoba ko yibaza ko inyifato ya leta idatahuritse birababaje cyane igituma mvuga nti birababaje ni ukubera ko igomba kimwe n'igihushanyo cacu ivuga iti ubwo rwego ntigwinjire mu gihugu urumva ubuzitiye iyo rero uzitiye ukazibira hari ibintu uba wiyakiriza leta kandi mpora numva ivuga ngo uwo mugwi wakoranye n'abo hanze ngo bayirwanye uburyo bwiza rero bwo gukorana n'uwo mugwi ni ukuwugururira none uzibire wongere uvuge yuko uri kurakorana n'abakurwanya Guillaume Ruzovio nawe umukuru w'umugambwe w'ubumwe no kunywanisha abona ko uyu mwaka umugwi wongewe wari ukwiye kubera akaryo ko kuvuga ukuri ko bamaze kubongera ikiringo cyo gukora harageze yuko ujya mu gwiye wokwikubita agashi ukagerageza ugakoresha uburyo ufise kugira ngo ushikirize ibintu by'ukuri kuko twese ngaha turabona yuko ibyo ujya mugwi uza urashikiriza atari byo ujya mugwi rero uba wongeye ikindi kiringo c'umwaka twebwe turabarundi tuba ngaha mu burundi twifuza yuko utosubira kuza uravuga ibintu umenga ni ukwerekana yuko uburundi bwoba buriko burasha atari byo atari byo na gatoya kuko nta bintu naho bawongeye uwo mwaka nibaza ko batazoguma barawongera iyindi myaka gushika ryari uwo mwaka rero bawongeye wobaha intumbero nziza kugira ngo bashikirize ibintu by'ukuri kuko biraboneka neza yuko ujya mugwi umenga ufashwe mu mugongo n'abantu bari hanze bawosha ibyo wovuga kugira ngo baze baravuga ibintu bitari byo berekana igihugu umenga ntikiri mu mahoro kandi igihugu c'u Burundi kiri mu mahoro minisitiri n'ivy'abandi muri vyose hari kimuremesha kurusha akagifata nk'insinzi ikomeye ku Burundi n'abakunzi babwo kubona igitigiri c'ibihugu vyanse kwemeza iyongerwa ry'ikiringo c'umugwi wa ONU utohoza ku Burundi cavuye ku ndwi kikaja kuri cumi na kimwe nta gitangaza rero iyo ngingo yashigikiwe n'ibihugu bya buraya harimwo n'igihugu ca afurika ibihugu bisanzwe bicuritse na buraya n'ibihugu bya buraya hamwe n'igihugu ca afurika cane cane icyo gihugu n'u rwanda ikinezereje cane rero ni uko turavye ibihugu vyiyamirije iyo ngingo tugiranije n'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni uko abagiye barayanka babaye benshi bavuye ku gitigiri c'indwi bagenda ku gitigiri ca cumi na rimwe ivyerekana yuko ibihugu byinshi bigenda biratahura yuko bagenda baba bahenzwe n'isiguro zitangwa n'ubumwe bwa buraya twashatse tubwire abantu yuko kubahiriza agati y'akazina muntu tutabikora cyane cyane mu kunezereza amakungu twe tubikora kuko abenegihugu bacu nibo bavyungukiramo gusumba umugutohoza ku vyaha vyoba vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu washinzwe ku itariki ya mirongo itatu ukwezi kw'icenda ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abawugize bavuze muri raporo baherutse gusohora ko bafise amazina y'abategetsi bakekwa kuba barakoze ivyaha bihohotera kiremwamuntu hamwe n'ivyo mu ntambara bemeje ko bazoyahereza sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yuguruye amatohoza ku Burundi kuva mu ntango z'ukwa cumi na rimwe ibihumbi bibiri na cumi n'indwi n'ubwo ico gihugu camaze kuva mu masezerano y'iyo sentare Eroje Urikaneza Nairobi Ijwi ry'Amerika urakoze eloge tukivuga kandi ku burundi urunani rw'abashingwamanza b'abarundi bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu kavibe rwateye akamu abarundi kabasaba ah, babona ko agateka kabo ko bakarahonyanzwe kwitura sentare nyafurika ijejwe agateka kazina muntu iri yarusha muri tanzania ni muri iyo ntumbero uh, urwo runani kavibe rwatanguje isekeza ryo kwigisha no gusigura amasezerano ya afurika yashyizeho iyo sentare hamwe n'uburyo bwo kuyitura yamara urundi ntiburatera gikumu ku masezerano aha uburenganzira abantu gushikiriza ibirego vyabo iyo sentare atahandi biciye ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda ku bw'urunani rw'abashingwamanza b'abarundi bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu kavibe collectif des avocats pour la défense des victimes de crime de droit international komi au burundi mu gifaransa icatumye abo bashingwamanza batanguza iryo sekeza nuko hari ibyaha byinshi bikorwa mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bihanirwa muri sentare ya afurika ijerwa agateka kazina muntu iri yarusha muri tanzania metre gustave niyonzima icagihe acutwara kavibe yabwiye ijwi ry'amerika bimwe muri ivyo vyaha abanyagihugu birirwa barahohotegwa bakagenda amazima yonge bakaborezwa igufa bakicwa baravye imigambwe bavamwo ko batavuga rumwe na leta ico twokwita assassinasible kugira kabiri kubera himirije amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri aho usanga abantu batavuga rumwe na leta bari mu yindi migambwe cane cane abo mu mugambwe senere wa agatogwasa birigwa baricwa abandi bakagenda amazima yonge inkoro z'imigambwe yabo zigasamburwa amenya ku munsi ku munsi ntihagire ikiba n'ababikoze ntibakurikiranwe hariho n'abandi benshi batavuga rumwe na leta birirwa barayicwa birirwa baragenda amazima yonge kubera ivyiyumviro vyabo ku kuntu na ekereziya katolika imaze iminsi iburagizwa uravye mu ntara ya ngozi abo muri mw'ishengero ry'abaadventiste y'umunsi w'indwi basangwa mw'isengero barimwo bagakubitwa bagashaya iryo sekeza ryo kumenyekanisha ibiri mu ngingo ya afurika yerekeye agateka kazina muntu charte africaine des droits de l'homme ryiswe uburenganzira bwawe rizomara ukwezi kose gushika mu mpera z'uku kwezi kw'icumi urunani kavibe rubona ko kumenya ibiri muri iyo ngingo ari umushinge wo kwitura sentare ya afurika ijejwe agateka kazina muntu yashizweho n'iyo ngingo y'ubumwe bwa afurika ni ukubafasha kuko turavye ibiba mu burundi amasentare yaho ntashobora kubatunganiriza abanyagihugu bamenye amategeko yabo agenga charte africaine des droits de l'homme de peuple bamenye uburenganzira bwabo bazoshobore no kwitura iyo sentare yitwa cour africaine des droits de l'homme eka bashobore no kwitura mu zindi sentare mpuzamakungu amasezerano akomeye y'ubumwe bwa afurika union africaine avuga uburenganzira bwa muntu bigomba nko gusa n'ico twokwita declaration universelle des droits de l'homme bigomba nko gusa n'ico twokwita charte de l'onu rero ni ukubahamagarira kumenya uburenganzira bwabo amashirahamwe hamwe n'abo bashingwamanza nka bose barahunze igihugu nababajije ingene isekeza ryabo rizoshikira benshi mu bari mu burundi ari nabo ryega metre gustave niyonzima avuga ko bafise inzira nyinshi harimwo no gukorana n'abari mu gihugu mu ibanga yamara aremera ko ari ntambamyi ego cane turafise imihora tuyicisha ko n'abari mu gihugu bakavyumva ni benshi turiko turagerageza kuvugana turaba ingene twokorana n'abarimo no mu gihugu benshi turavye ibinyamakuru bikunda gusohoka uh, yaba ibinyamakuru vy'amaradiyo za televiziyo n'abanditsi naho nyene uriko uraraba mu ngingo y'umunani ya charte africaine bavuga ko umuntu afise uburenganzira bwo kumviriza amakuru n'ubu haracaragahaze turabizi abari mu gihugu benshi bumviriza binyegeje ariko hariho n'ubundi buryo bazotinda bakabimenya kandi bwari n'uburenganzira bwabo ntibategerezwa kwinyegeza ubutegetsi ntibwategerezwa kubiruka inyuma ngo bahobwe ko bumvirije amakuru e, harimwo iyo ntambamyi ariko turafise icizere kinini yuko abantu bamaze kumera rugaro bamaze kurinda e, turabakorana mwibanga e, bakaduhana amakuru menshi tumenya menshi tuvuga ibibi byose bi- byose biba tubikura hagati mu gihugu mbere hariho nabo usanga bari no mu mugambwe nyene uri ku butegetsi babitanga ni, ni, ni bake ariko ni bake beza Uburundi buri mu bihugu mirongo itatu vyemeje ishigwaho ry'iyo sentare yamara ntiburi mu bihugu icenda vyateye umukono ku masezerano yemerera akanaha uburenganzira abanyagihugu n'amashami yigenga gutwara ibirego vyabo muri iyo sentare atahandi baciye urunane kavibe rubona ko ari ntambamyi yindi ariko rukamenyesha ko ruzokoresha imwe mu ngingo z'iyo sentare ihamagarira abantu bahohotewe gucisha ibirego vyabo muri komisiyo y'ubumwe bwa afurika komisiyo de l'union africaine maze abakekwa bakarengutswa nk'uko bisanzwe sentare ya afurika ijejwe agateka kazina muntu iri yarusha muri tanzania yagiyeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu imaze kwakira imanza zirenga ijana na mirongo itanu harimo n'iziva mu bihugu biri mu mugwi umwe n'uburundi bitemerera abanyagihugu kwitwarira ibirego ubwabo pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
urakoze pierre claver tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abantu b'igitsina gore miliyoni amajana abiri na mirongo ine n'umwe ku isi bafite imyaka yo kurondoka ah, bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bashaka kwirinda gusama ntibakoresha uburyo bwo kurondoka bugezweko nk'uko bivugwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms mu mwanya uheze mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu eugene mukankusi yaganiriye ku kamaro ko kumenya ubuzima bwo kurondoka no kubona ubuvya- uruvyaro abatumirwa ni karamage elifaza na joel serucaca bo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda bavuga ko kuba umuntu azi ibijanye n'ubuzima hamwe no kurondoka bimworohera kumva no kwitabira imigambi yo kubona imvyaro eh, gutegura eh, ubwo kakiri gutegura urwaruka hakiri kare rukamenya neza ubuzima uburyo bwo kwirinda kubyara eh, birabaha uburyo bwo kwirinda kubyara eh, intavanako binafasha kandi iyo bashinze izo ingo zabo guhitamwo uburyo bwo habubereye bwo kuboneza urubyaro bwana karamage aratangura asobanura ibikubiye ibiri muri iyo migambi porogaramu igendanye em, na gahunda yo kororoka kwa muntu eh, igizwe na- na komponenti zitandukanye harimo ingingo y'umusiri w'ubuganeho cyane cyane irimo kuboneza urubyaro hakabamo n'ubuzima bw'imyororokere ku bangavu n'ingimbi cyangwa se abo dukunze kwita abadoreso Eh, hazamo kwipimisha inda kubyarira kwa muganga kwipimisha nyuma yo kubyara harimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina harimo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na hiv eh, harimo harimo n'izo nyinshi zigera kuri cumi n'enye ariko uyu munsi ngira ngo turibanda cyane ku bijyanye na- no kuboneza urubyaro eh, Yego.
n'ubuzima bw'imyororokere ku rubyiruko nk'uko aribyo dushinzwe cyane cyane Yego.
aha ngaha muri rbc yego rwose ibyo muvuze gahunda ni ndende ariko ntitwabivuga mu Mm.
kiganiro cy'isaha imwe gusa ngo tube tubirangije kandi tugomba no guha umwanya abakunzi b'ijwi rya amerika bagasobanuza reka tuze Mm.
kwibanda rero kuri ubwo buzima bw'imyororokere nyine tureba no kuboneza urubyaro ye ni bande bigishwa rero ibyerekeye ubuzima bw'imyororokere Bo muri rusange abantu bigisha ubuzima bw'imyororokere cyane cyane hano urebye ni abantu bose ariko cyane cyane hano icyo twigisha cyane nko muri porogaramu ya- y'urubyiruko cyangwa se abangavu n'ingimbi kureka bano bana batoya bari hagati yenda y'imyaka icumi eh, cyangwa munsi y'imyaka cumi n'icyenda ah, abo twita abangavu n'ingimbi bakiri munsi y'imyaka cumi n'umunani bakiri batoya Um, ba- ariko tunanibandaho n'ibijyanye no kuboneza urubyaro ko imbyaro umuntu yabyaye cyangwa se umubare w'umuntu abyaye ufitanye isano n'iterambere ryiwe so tubishyiraho imbaraga cyane no kugira ngo umuntu azabashe kugira umuryango abasha kwitaho ndetse n'igihugu kibasha kwitaho niyo mpamvu twibanda ku buzima bw'imyororokere kugira ngo abantu abazi uko ateye azabashe kwibaruka bazashobora kurera ndetse iyo muri gahunda yo kuboneza urubyaro waboneje urubyaro cyangwa se watangiye ufite amakuru ahagije ubasha kumenya nzabyara ryari ukiha gahunda ukiga ugakora kugira ngo uziteze imbere ye unyemereye gato reka tubanze twakire undi mutumirwa wacu mugenzi wawe joel serucaca nawe arabonetse ku murongo wa telefone erifazi yaramaze kutubwira abigishwa ibyo by'ubuzima bw'imyororokere tubwiye gahunda cyangwa se uko ibikubiye muri iyo gahunda y'ubuzima bw'imyororokere yaratubwiye ko higishwa abana bafite hagati y'imyaka cumi cyangwa se ingimbi n'abangavu hagati y'imyaka icumi na cumi n'icyenda hari ubwo ni uburyo bwo gutegura urubyiruko hakiri kare ngo bamenye neza ubuzima bw'imyororokere bibafasha iki bibafasha gute
abo bana ni ukubigisha ikindi ni uko hajyaho icyo bita yufu kona aho babaganiriza mu buryo bw'umwihariko ikindi gushyira muri gahunda ya minisiteri y'uburezi kirikirimu cyangwa se imfashanyigisho kugira ngo babashe kubigisha bakiri batoya ikindi dukora ni ugukangurira ababyeyi kugira ngo batinyuke kuganiriza abana bakiri batoya kandi mu kigero cyabo kugira ngo babashe kubaha amakuru ku buzima bw'imyororokere niko se Joel hari abavuga ngo urubyiruko ntirukwiye kwigishwa ibyerekeranye no kubonereza urubyaro cyangwa se ubuzima bw'imyororokere ngo umuntu aba abashoye mu busambanyi abo ngabo mwababwira iki ntabwo ari byo ntabwo ari byo kuko n'iyo utababwira abandi bababwira bababeshya niyo mpamvu tugomba kubabwira hakiri kare bakitegura hakiri kare bakamenya ubuzima bwabo niba bagiye kugira imibonano mpuzabitsina bakabikora bazi icyo bakora barahawe amakuru ku gihe kuvuga ngo bigishijwe nicyo gituma bakora imibonano mpuzabitsina ntaho bihuriye
none iyo muvuganye n'urubyiruko abo bangavu n'ingimbi bababwira iki muvuze ko hari yufu kona ahantu urubyiruko ruhurira rukabasha kungurana ibitekerezo cyangwa se rukabasha kwigishwa bo iyo bo babyakira gute bo abenshi bavuga yuko ayo makuru batari bayazi n'aho dushoboye kubahuza usanga bafite amatsiko yo kumenya ugasanga badashaka ko turekurana nabo bigaragara ko nta bumenyi bwinshi bafite naho ababyeyi ababyeyi akenshi duhura nabo nabo tubigisha kuko bakeneye kuboneza urubyaro cyane ko nkange aricyo nshinzwe buriya iri faze niwe ushinzwe ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko nashaka kubaza ubwo ndamubaza noneho iri faze iyo mubwiye ababyeyi tuvuge yego ushinzwe urubyiruko gusa ariko iyo mubwiye ababyeyi muti dushaka ko abana baza bagasobanukirwa ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere bo babyakira gute iyo tubashije kugirana inama n'ababyeyi aho duhuriye tugizana ariko tugana nabo ubundi akenshi imyumvire yabo baba bafite baba bumva ko atari gahunda nziza wenda yaba ari gahunda ishobora kuba yatuma abana babo bishora mu myitwarire itari myiza ariko iyo tuganiriye tukabeka impamvu yabyo twereka ko ari byiza bahindura imyumvire bakabyakira neza abenshi baba bafite impungenge bavuga ati izo gahunda ni izituma abana bacu bishyura mu mibonano mpuzabitsina ariko tubabwira yuko ni gahunda yo kugira ngo babashe kugira amakuru ya nyabo akenshi baba bafite amakuru atari yo amakuru wabona hirya no hino urabona hari imbuga nkoranyambaga interinete bagenzi babo bashobora kubona amakuru atari yo bamwe bakaba amakuru bagamije kugira ngo bakoreshe imibonano mpuzabitsina yabageza mu nda batifuje ariko icyo gihe tuganira n'ababyeyi tukababwira ibyiza byabyo babyakira neza ndetse bakavuga bati tugiye kugerageza tubaganirize n'ubwo wenda bigoye cyangwa se tujye tubaheza ku mavuriro
bwana Joel Serucacu muri makeya ni nk'izihe nama mwaha ababyeyi cyane cyane ko mwebwe mwita ku babyeyi bijyanye no kuringaniza cyangwa se kuboneza urubyaro nimutanga inama muri rusange mbere yuko tubarekura ngo mugende murakaze cyane inama twaha ababyeyi ni uko batakumva yuko nta bumenyi bafite ku buzima bw'imyororokere ahubwo bagaha abana imibereho yabo cyangwa se egisperiyanse yabo bakiri urubyiruko ibyo babona impande n'impande cyane ko dufite abana b'abangavu bagiye baterwa inda imburagihe bigatuma bareka amashuri bigatuma bahura n'ibibazo binyuranye birimo ndetse no kwangirika k'umubiri icyo bita fesitine cyangwa se kujojoba bakabwira abana ubuzima bwabo ariko banabereka n'ubunararibonye bwabo bijyanye n'ababakikije ku buryo niba umwana agiye gukora imibonano mpuzabitsina akaba azi icyo agiye gukora atari ugutungurwa ndetse n'igihe yatunguwe akamenya uko yifata kuko muri ariya masaha hagati ya mirongo ine n'umunani na mirongo irindwi n'abiri aba ashobora gufashwa niba yakoze imibonano mpuzabitsina akavura akaba yayikoranye wenda n'uwakeka yuko yanduye yaba kumufata ku gahato cyangwa ku bushake akajya kwa muganga bakaba bamufasha ikindi ni uko bafasha abana nanone kubarekura bakajya kuganira n'abaganga ku buryo bahabwa amakuru nyayo atari ya makuru bahabwa na bagenzi babo bakeneye kubashuka cyangwa se n'abashugadadi icyo ababyeyi bakigezeho numva byagabanya za nda zidateganijwe
reka noneho mpe muhire ijambo rye abaze neza yisanzuye inyuma hatarimo urusaku imyaka ingahe umuntu aba akwiriye kugira ngo aboneze urubyaro ni uko afite imyaka ingahe
kugira ngo uravuga ngo kugira ngo aboneze urubyaro ni umuntu uba afite imyaka ingahe yego cyangwa uravuga uwigishwa ibyerekeranye no kuboneza urubyaro
nabyo byaba nabyo byaba ari
byo kuboneza urubyaro bundi bireba abantu bafite imyaka cumi n'itanu kugeza ku myaka mirongo ine n'icyenda nibo bari mu myaka yo kororoka nibo kuboneza urubyaro bireba hanyuma kwigisha ubuzima bw'imyororokere byo urebye ni abantu bose ariko navuze ko ngubu twibanda cyane ku rubyiruko kugira ngo turutegure turutegure turuhereze amakuru bamenye ko bitwara kugira ngo batazitwara wenda nabi byatuma ubuzima bwabo bwororoka bwangirika tuvuge nk'urugero wenda umwana agatwara inda atifuje cyangwa se umuntu akandura ubwandu bw'agakoko gatera sida n'izindi ndwara zishobora gutuma ubuzima bwe butagenda neza cyangwa se nk'uko joel yavuze umuntu akabyara wenda umwana akiri mutoya imyanya itarayakora y'imyibarukiro hanyuma akaba yakwangirika bityo bigatuma ubuzima bwe butagenda neza muri make no kugira ngo babashe kugira amakuru bagire uko bitwara bishingiye ku makuru bafite bategure ejo hazaza habo neza batagize ibizazane bahura nabyo yego muhira urasobanukiwe urakoze cyane ndasobanukiwe kandi urakoze nawe wakoze kudutega amatwi twakire na metode
ndi mu burundi aho bita igitega ku mugwa mukuru wa politiki yego yewe nkibaza ngira ngo sinzi ko mu kinyarwanda bavuga ngira ni ukuboneza urubyaro sinzi neza ko mu kirundi baba bavuga jisite ko ari kugabanya ibyaro cyangwa sidacumva neza ariko ndafite ikibazo ngomba gushikiriza ni ukubyara tuvuge kubyara ku rugero kubasha kubyara aho abana ushoboye kurera n'abana igihugu gishoboye kurera komeza ibibazo ikibazo ubwo baragusobanurira
ikibazo cyanjye rero ni iki sisite barazanye uburyo bushobora gushyiraho uko umuntu ashobora kubyara igihe abishakiye sisite ashobora gusamira ko imbanyi igihe abyishakiye iyo ari nk'umupfasoni yabyumvikanye n'umugabo bashobora kuvuga bati reka kisite tubyo byara umwana igihe iki n'iki n'iki rero jyewe navuga ko birashobora gusha ugasanga urwaruka abajene siritu nk'abakobwa akavuga ati kugira ngo aje mu bindi ntazi byo kuryohera umubiri reka nce ngenda ngoreshe burya buryo hama nje ndakora ibyo nishakiye
Uh, turagushimiye Eugenie no mutumire wawe n'abatumire bawe inshuti mwese mukunda radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye ingenieur yadufashe mu yabw'ivyuma hamwe na Fasila yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese